iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu makumyabiri na babiri barimo bane bakoreraga umuryango ukora ubutabazi tiafand bishwe n'insoresore zo muri teritwari ya rubero urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwanzuye ko uwari umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa butuma adashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano zizemewe n'itegeko nshinga ni icyemezo rero abahanga bavuga ko kijyanye neza neza n'intekerezo z'aba republikani bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi ko ikibazo ubwacyo cyaje kubera imanza Donald Trump amerika arimo akurikiranwa professeur Omar Harfan impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga muri Kenya polisi yarashe ibyuka bihuma amaso itatanya bigaragambyaga kuri wa kabiri mu migi ya Nairobi na Mombasa ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankushi amakuru tuyahere ku mugabane wa Afurika muri Kenya ejo kuwa kabiri abapolisi bashinzwe umukwabu barashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga bateraga amabuye mu mujyi wa Nairobi no mu mpande zose za Kenya ni imyigaragambyo yakwirakwiriye hose kuva abigaragambyaga barenga makumyabiri bapfuye barashwe hashize icyumweru iyi myigaragambyo mu gihugu hose yerekana ko perezida William Ruto yananiwe gutuma urubyiruko rutuza nubwo yahagaritse gahunda yo kuzamura imisoro ari nayo yateje imvururu mu cyumweru gishize kuri uyu wa kabiri imyigaragambyo yatangiye ituje ariko yaje guhindukamo urugomo uko amasaha y'umunsi yagendaga yicuma mu gice cya Nairobi gikorerwamo ubucuruzi abapolisi bari bambaye ingofero kandi bitwaje ingabo hamwe na ndembo zikoze mu biti bakubitishaga abigaragambyaga ari nako barasaga ibyuka biryana mu maso mu mbaga yari iteranye kiyosike yari hagati y'imihanda yaratwitswe abaganga barimo gufasha umwe mu rubyiruko warimo kuva amaraso mu kiganza polisi yapakiye urundi rubyiruko mu ikamyo hanze y'umurwa mukuru abigaragambyaga babarirwa mu magana bakoze ingendo i Mombasa umujyi wa kabiri mu bunini wa Kenya uri ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde abo bari bitwaje imikindo bavuze amahembe ya parasitike bavuza ingoma basakuza bati Ruto agomba kugenda nyuma televiziyo NTV yo muri Kenya yatangaje ko abantu babiri barasiwe i Mombasa yerekana n'amashusho y'imodoka zakaga umuriro turacyari ku mugabane wa Afurika kuri uyu wa kabiri minisiteri y'imari ya zambia yavuze ko banki y'isi yemeje inkunga ingana na miliyoni magana abiri n'umunani z'amadolari y'abanyamerika ku gihugu cya zambia mu rwego rwo gufasha gukemura ingaruka z'amapfa ku mibereho y'abaturage n'ubukungu amajyepfo y'afurika yahuye n'amapfa akabije bitigeze bibaho mu karere mu myaka myinshi zambia malawi na zimbabwe byose byatangaje ko biri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yagize ingaruka ku musaruro w'ibiribwa no ku mibereho ya miliyoni z'abaturage inkunga ya banki y'isi yose igamije gufasha zambiya guhangana n'ingaruka z'amapfa biciye mu guha amafaranga by'agateganyo imiryango yakozweho n'amapfa kurusha iyindi mu itangazo minisiteri y'imari ya zambiya yarageze iti by'umwihariko inkunga izafasha byibura ingo zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu mu turere mirongo inani na tune twibasiwe n'amapfa bahabwa amafaranga yo kubafasha mu bihe bidasanzwe mu gihe cy'umwaka urwego rw'ubuyobozi rw'ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi mu kwezi gushize rwemeje ibyo guverinoma ya zambia yasabye bijyanye no kongererwa inkunga y'amafaranga ikaba miliyari imwe na miliyoni magana arindwi ivuye kuri miliyari imwe na miliyoni magana atatu yo gufasha igihugu guhangana n'amapfa radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi amakuru yacu arakomeje inaha muri leta zunze ubumwe za amerika umudepite w'umudemokrate lloyd doggett yabaye uwa mbere muri bagenzi be mu gusaba ko perezida joe biden uzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ku ruhande rw'abademokarate mu matora ari imbere guhigamira abandi inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka.
Uwo mushingamateka yavuze ko Biden atashoboye kwerekana neza ibintu byinshi amaze kurangura mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kabiri Lloyd Doggett aturuka muri leta ya Texas yavuze ko Biden akwiye gufata ingingo itoroshe na gato agatanga imihoho dageti yongeye agira ati ingingo nafashe yo guserura icari ku mutima wanje si ikintu gisanzwe canke gisigura ko nta gaciro ivyo perezida Biden amaze kurangura ivyo bibaye mu gihe abategetsi bo mu mugambwe w'abademokarati bari bamaze imisi batera intege Biden inyuma y'ikiganiro c'impari yagiranye na Trump tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati ibitaro by'uburayi ikani yunisi birasa n'ibirimo ubusa abakozi n'abarwayi bahunze iki kigo cy'ubuvuzi nyuma y'uko ingabo za isirayeli zategetse abaturage bo mu turere tuhakikije kuhava ibihumbi by'abanyepalestina benshi muri bo bamaze kwimurwa inshuro nyinshi mu ntambara imaze amezi arenga umunani bahunze ibice by'amajyepfo ya gaza kuva ku wa mbere biturutse ku mabombe ya isirayeli rick peppercon uhagarariye ishami rya loni ryita ku buzima oms mu turere twigaruriwe tw'abanyepalestina yaragize ati abakozi b'ibitaro n'abarwayi bari bamaze gufata icyemezo cyo kwiyimura ubwabo yongeyeho ko hasigaye abarwayi batatu gusa mu kiganiro yatanze ku ruhande rwa onu yabwiye abanyamakuru ati turatakamba ngo ibitaro by'uburayi birigaza bisonerwe turifuza ko bitakwangirika ni ubutumwa yatanze kuri videwo ari yerusalemu umwe mu bayobozi mu gisirikare cya isirayeli yavuze ko nubwo hatanzwe amabwiriza yo kwimuka ku bice biherereyemo ibitaro abakozi n'abarwayi babwiwe ko bashobora kuhaguma yabivuze muri aya magambo ntabwo twabahaye itegeko na rimwe ryo kuhava bityo rero abarwayi hamwe n'amatsinda y'abaganga bashobora kugumayo kuri bo hari umutekano uwo ni koloneli erad goren wa kogat ikigo cya minisiteri y'ingabo cya isirayeli gihuza ibikorwa by'abanyepalestina ari mu kiganiro kuri telefone n'abanyamakuru
urakoze ejeni mukankusi mushobora gukurikira aya makuru ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu naho ku mbuga za fesibuke yutube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo sosiyete sivile muri teritwari ya lubero yatangaje ko abandi bantu cumi n'umunani bahitanywe n'ikindi gitero cy'insoresore cyo kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'igitero cyahitanye abakozi bane b'ishyirahamwe ritabogamiye kuri leta ryitwa tiyafandi inkuru irambuye gamaje mishu kandi bakomera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byariyongereye muri teritwari ya lubero na beni ahanini ni nyuma y'aho abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi muri congo bamaze kwigarurira komine ya kanyabayonga rukarita ya miliki na kayina zose ziherereye muri teritwari ya lubero ubu ikomeje kwibasirwa n'ibitero by'ubutitsa by'umutwe wa m makumyabiri na gatatu kuva mu mpera z'icyumweru gishize amasoko atandukanye y'ijwi ry'amerika yemeza ko ibyo bikorwa birimo gukorwa n'udutsiko tw'insoresore zo mu teritwari ya lubero izindi zikaba ziri muri teritwari ya beni mu gitondo cyo ku cyumweru izi nsoresore zatwitse imodokari z'ishyirahamwe ciyavand zavaga mu mujyi wa butembo zerekeza muri teritwari ya beni aho abakozi b'iryo shyirahamwe ritabogamiye kuri leta bagera kuri bane batakarije ubuzima abandi barashimutwa mu itangazo ryayo ishyirahamwe terafand ishami ry'intara kivu ya ruguru ryumvikanishije ko abakozi baryo bane bishwe abandi bagakomereka bikomeye imodokari zabo eshanu zigatwikwa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye bwana bruno lumarkis umuyobozi w'iri shyirahamwe avuga ko kuvaho umutekano muke ukomeje kwiyongera i rubero n'ahandi bituma ubuzima bw'abakozi b'uyu muryango bujya mu kaga uyu arasaba impande zombi zihanganye gukemura ibibazo bafitanye bityo abaturage bagatura mu mahoro n'umutekano bidakemangwa sosiyete sivile yo muri teritwari ya rubero yo yemeza ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakorewe abakozi b'iryo shyirahamwe abandi cumi n'umunani bahitanywe n'izo nsoresore mu masaha ya mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri aba nabo bakekwagaho kuba bafatanyije na m makumyabiri na gatatu ubikomeje kwegera uyu mujyi w'ubucuruzi w'intara y'ikivu ya ruguru sosiyete sivile ivuga ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa muri teritwari ya beni aho umutwe w'iterabwoba wa adf ukomeje kugenda wica abanyagihugu uyu ni bwana muhindo sengemoja ushinzwe itumanaho muri sosiyete sivile ya teritwari ya rubero hashize igihe kirekire ibikorwa bibi bya adf byibasira abaturage mu teritwari ya beni yewe bigagira ingaruka mbi no ku baturage ba lubero ariko kuri iyi nshuro ntabwo ari adf ni insoresore za hano mu teritwari ya lubero Eh, muri iki gitondo abandi bantu cumi n'umunani batakaje ubuzima abandi yemwe barakomereka kugeza ubu imibare nyakuri ntabwo turayimenya kuko ubushakashatsi bugikomeje ni ibibazo bikomeye ku baturage cyane kuva aho M23 yatangiriye gusatira Lubero n'utundi duce dutandukanye two mu burengerazuba bwa teritwari ya Rucuru mu by'ukuri abapfuye muri iki gitondo ni benshi kuko hari n'abandi tutarabasha kubona découvert, parce qu'il y a des enlèvements, il y a autant de personnes qu'on n'a pas pu retrouver.
uyu yemeza kandi ko abakoze ibyo ari insoresore zo mu mujyi wa butembo zikomeje kugenda ziteza akaduruvayo cyane ku bantu bavuga ikinyarwanda babashinja kuba bafatanya na m makumyabiri na gatatu dore ko mu bakozi b'ishyirahamwe terafandi bishwe ndetse n'abishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri higanjemo abafite amazina y'ikinyarwanda ku bw'ibyo ubuyobozi bwa sosiyete sivile ku rwego rw'intara y'ikivu ya ruguru bwo bugasaba leta gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo gukumira icyo isi intambara y'ivanguramoko rishobora kubaho muri ako gace k'uburasirazuba bw'igihugu uyu ni bwana john banyene balingene umuyobozi wayo Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, nous kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya kivu ya ruguru turasaba ubuyobozi bwa faridese kongera imirwano yo kurangiza burundu inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kuko urabona ibirimo kuba muri rubero bishobora kuvamo intambara hagati y'amoko ibyo bishobora kugira ingaruka rero ku baturage ndetse no ku bikorwa byabo bya buri munsi ikindi tugasaba n'abaturage ndetse n'abasore ba teritwari ya rubero no muri kivu ya ruguru yose kwirinda gutera ibirindiro by'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera muri utwo duce ndetse n'ibikorwa byabo pour ne pas donner à dire à l'ennemi.
kuba m makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda isatira ibice bitandukanye bya teritwari ya rubero bitera impungenge abahaturiye abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abanyapolitiki bo muri ako gace depite kambale bowazi watowe n'abaturage b'iyo teritwari ku rwego rw'intara y'ikivu ya ruguru arasaba leta gukora ibishoboka igasubiza inyuma ibitero bya m makumyabiri na gatatu atinya ko bishobora gufata rubero yose ubu ni teritwari ya rubero yibasiwe n'ibitero bya M23 abaturage nibo bari kubigiramo ingaruka zikomeye cyane kubera ko batabona ubufasha ubwo aribwo bwose buturutse kuri leta ibaze kuba M23 yigaruriye Kanyabayonga igakomeza Miriki ndetse na Kayina utwo kandi ari uduce dukomeye cyane twa teritwari ya rubero biraduhangayikishije cyane rwose kandi bidutera kwibaza nimba koko guverinoma ifite ubushake bwo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo icyo dushaka ni amahoro nta kindi kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona ubuyobozi bwa FARDC ngo twumve icyo buvuga kuri izo mpungenge z'abaturage twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu ya ruguru ariko ntiyafata telefone kuvaho umutekano muke ukomeje kwiganza cyane muri teritwari ya Lubero amashyirahamwe atandukanye atabogamiye kuri leta yatangiye ibikorwa byo kwimura abakozi bayo bajyana mu bice bigaragaramo kubamwe agahenge Jimmy Shugurani bakomera ijwi ry'Amerika igoma impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu ziri mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bugarijwe n'inzara uvira vedaste ngabo izi mpunzi ziri muri iyi nkambi iri mu birometero birenga bine n'umupaka wa gatumba uhuza uburundi na kongo zimwe muri zo zirirwa zisabiriza muri uvira izindi nazo zirirwa mu ruzi rwa kavimvira ziseba umucanga n'amabuye mu izindi nazo zijya guhingiriza kugira ngo zibone ibyo zifungura aba barundi bamaze umwaka muri iyi nkambi bamwe muri bo bavuga yuko batazi niba ari impunzi cyangwa atari zo kuko bifuza ubufasha ntibabubone bifuza guhunguka ntibahunguke niyo nsaba christine ni umubyeyi w'abana barindwi yahunze avuye mu ntara ya kibitoki amaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya kavivira yemeza yuko yibasiwe n'inzara kuko bamaze igihe kirekire badahabwa ubufasha bw'ibifungurwa kuko nka jewe nihereye ko mfise utwana indwi kamwe n'ak'amezi ane karashaka kurya kakabura icyo kakagaburira ndabura amaberebere yo kumwosa kubera inzara kubw'imana beatrice umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu y'amavuko wavuye mu micungariro ya tanganyika ahitwa karemi ahungutse ageze kavivirase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ntibyamusubiza mu gihugu cyiwe ubu amaze umwaka muri iyi nkambi y'agateganyo mu buzima bubi twebwe ikibazo dufise nk'ubu nko kuri jyewe uku we badukuye i karemi tuza ngo turahungutse kuva mu k'umunani tuzananye n'ab'i rubumbashi turaza amaka no ngaha rero inzara igomba itwikire ntiturya ntitugirane n'isabune yo kumesura ntitukironka byashe ko badutahana biranka ko n'abandi babatwara mu nkambi ubu ngaha bari nko mu gasha abana bigwa ngaho mu ibarabara gusega abandi bakubitwa bamwe aba- banabima ndetse bandi no gupfa bagapfa bakabahamba kubera inzara amezi ane araheze ntawe uri karake nta kintu na kimwe aha muri iyi nkambi ya kavimvira kandi usibye iki kibazo cy'inzara izi mpunzi zivuga yuko zifite n'ikibazo cy'uburaro butari bwiza ndetse n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zimwe muri zo zirara munsi y'ibiti izindi nazo zikajya kugura amazi yo kunywa hanze y'inkambi dusigaye tugenda mu bakongomani guhiga y'amazi tukagura amazi amazi yamaze gutobekara ntitukironka icyo turya aho udakomeye ngo ngo uje muri uyu mucanga uze urikorera umucanga uze uragihiga igaraviye nta kuntu tuya turisuka nyine ngaha mu igaraviye dufise abagabo abadafise abagabo nabo nyine hari igihe basasa bakaryama abandi nabo bafise utwana nk'utu tukwirirwa gusega ngaho o baza badukubita abakongomani ni ukuri turarushe muraba ukuntu mwaduserukira imbere dupfume tugende kugwa mu gihugu cy'iwacu turara hanze mu- mu- murya myenda nta n'ikirengeti dufite kandi uburengeti barabufise mu mazi aho bafumye badufashisha uburengeti dufite abantu imbeho iri mu kunyica ngira umuroho naje niruka nje- nje guhungira muri muri ASR. none n'akarengeti ntibaduha Mm? Raba nka- imbeho turara yo muri uku kwezi kw'indwi urabe niyo imbeho dufite abana banje umunani bose ndababuriye rimwe ngaha usibye izi mpunzi zo mu nkambi ya kavimvira zitaka ubukene bw'inzara n'izo mu nkambi z'agateganyo za sange monge monge nazo zihamya yuko zimaze amezi arenga atatu zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa mu minsi iri imbere twarafungura ariko ubu kubera tutagifungura niyo mpamvu abana bafite ubuzima bubi bagatuma bajya gusega batari gusega hasi rimaze igihe kirekire amezi ane araheze ata- tutarya tuguma tubisaba ariko barase kutuzanira ifungurwa abana baragenda bagiye nk'iyo ibarabara abagira neza abakongomani bakabaha igihumbi ikigoze cy'ubufu bakazana tukagura ibyo bijumu cyangwa tugacumba ku nyene umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi utashatse ko tuvuga amazina ye yabwiye ijwi rya amerika ko kuva mu kwezi kwa gatatu aribwo pamu ihagaritse ibifungurwa bitetse yari isanzwe iyo impunzi zo mu nkambi z'agateganyo zasange kavimvira ndetse na monge monge ariko ntibababwira impamvu gusa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko yari ifite gahunda yo kujyana mu nkambi ya murongwe impunzi ziri mu nkambi z'agateganyo ariko amazi y'ikiyaga cya tanganyika yafuze umuhanda wa buvira fizi imibare ya seri yerekana yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
bakunze baradi ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuba kuri wa mbere afurika y'epfo ifite leta nshya y'ubumwe ihuriwemo n'amashyaka menshi eh, ku myanya mirongo itatu n'ibiri ishyaka anc risanzwe ku butegetsi ryafashemo makumyabiri ishyaka da ryahawe imyanya itandatu isigaye itandatu ihabwa umwe umwe amashyaka mato mato mugenzi wacu diane ninahazwe avuganye na nestor bidadanure wabaye igihe kirekire muri afurika y'epfo yatangiye amubwira uko iyo leta izahangana n'ibibazo byugarije igihugu afudesi byafite ibibazo bitari bikenya ku byerekeye ubutunzi iterambere risa n'iryahagaze abantu bakiri batoya benshi nta kazi bafise hanyuma agaca ikibazo cy'umutekano aha rero wongeyemo abasinye gutora ayinserose amajwi mirongo ine ku ijana akaba ari amajwi makenya ugereranije n'ayandi majwi anc yahora ironka bavuga bati nicyo abanyagihugu bashatse kutubwira ni uko twese twagenda hamwe bagerageza kuraba ingene twumvikana kugira ntitujye turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya kugira dushobore gushyira imbere kubaka igihugu gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu imigambwe myinshi yaremeye ariko hari imigambwe ibiri bitaremera ni eff ya julius malema na mk ya, ya jacob zuma iyo eff na umukwento wa jacob zuma mwibaza ko hararengerana nizo haviza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani rwemeye kuyobora afurika y'epfo gushika ubu bisa n'ivyaheze ibintu nka eff isaba ivuga iki dushobora kwemera kuja muri leta irimwo diye wa mugambwe wa w'abazungu batwara partai na parti ya jacob zuma na nyene mk ni ivyo nyene ivuga donc bisa nkaho umenga vyaheze ariko mu bisanzwe muri kadica y'abakid afurika ntibigera bugara imiryango ntawubizi ejo bahinduye ingero babona ibintu bashobora ku- kwakirwa Uh, Jacob Zuma eh, si usanzwe yaba muri ANC yahoze ari igicocoro ca ANC mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga uwo mugambwe we mukonto uh, wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara akataburanishije kuko ntigeze yemera ariga ko batsinze amatora Ya- yaravyanse ariko mu bisanzwe nibaza yuko bitazobandanya kuko amategeko muri afurika du sud aremewe niyo umuntu atanezerewe n'ibyakozwe arashobora kwitwara ariko mu by'ukuri nibaza yuko azokwemera kandi ivyo yaronse si bikenya yaronse amajwi cumi n'ane si bitonya kuko eh, umugabo wiwe wari umaze gusa nk'amezi umunani utanguye nibaza rero yuko ivyo yaronse atari bikenya na gatoya leta nshasha yashinze muri afurika y'epfo ndabona anc ku rupapuro mfise izogira um, ubushikiranganji bwo bw'umutekano yari isanzwe ibufise izogira ubw'ubutunzi ah, imigenderanire ah, y'amakungu Ni- nibwo bushikiranganji ahanini mbona bukomakomeye mugabo harimo ivy'amabuye y'agaciro za diyama n'ibindi naho nyene biri mu minwe ya anc mu gihe mm, da yoyo ifise eh, ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kugenzura abinjira n'abasohoka eh, twavuga ko anc by'ukuri ifise niyo ifise ubushikiranganji bukomakomeye gusumba iyindi migambwe anc izotwara ijambo rinini gusumba bazobangabanganwa mu gutwara kiriya gihugu canke n'ubundi naho vyitwa ko ari leta y'ubumwe hariho uzosumvya ijambo y'undi yego mu- muvuze n'ibyo sinzi mu giseri gikomeye twongeyemo n'iyo ya defense anc yaronse amajwi mirongo ine ku ijana nawe atari majorite niyo parti ikomeye cyane mu gihugu ni ni ibisanzwe nibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise i- iyo position kuko diye yaronse ya interieur ni byiza kuko mu makritike menshi ba- bagirira anc bavuga yuko ari ikibazo cya kriminalite mu gihugu eh, ko idashaka kuzana umutekano mu gihugu kandi yuko ari ikibazo cy'abantu aba immigration abantu bava hanze benshi eh, batagira impapuro icyo ni ikibazo gikomeye nibaza yuko iyo minisiteri bahaye diye ari no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibwiza gukorwa nimufate iyo position mm, ari mube responsable y'icyo kibazo cya sekirite mu gihugu komese turabe yuko hari ico mwohindura ko mwokora neza kuturusha Nestor bidadanura yavugana na Diane ni- ninahazwe urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwanzuye ko wari umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa butuma adashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano ze zemewe n'itegeko nshinga kuri icyo cyemezo navuganye na professeur Omar Harfan impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga mubaza ingaruka iki cyemezo gifite ku banyamerika n'igihugu navuga ngo ni icyemezo ah, cyafashwe urabona muri leta zunze ubumwe za amerika urukiko rw'ikirenga burya ruba rugizwe n'ibice bibiri igice gifite intekerezo z'abarepublikani n'igice kigize intekerezo z'abademokarati ni ukuvuga ngo icyemezo rero cyafashwe ku majwi yose atandatu mu majwi icyenda nubwo umuntu yavuga ko cyafashwe mu majwi atanu kuko hari umwe mu barepublikani nyine ushyigikiye abarepublikani eh, umwe mu bacamanza usa nk'aho atabyemeye byose uwa gatandatu witwa emi nawe yatoye nyine muri bagenzi be batanu nawe abo wa gatandatu bivuga ngo ni icyemezo rero abahanga bavuga ko kijyanye neza neza n'intekerezo z'aba republicani bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi akenshi ngira ngo nk'uko wabitangiye barabivuga bahereye kuko ikibazo ubwacyo cyaje cyaje nyine kubera imanza Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu cya leta zunze amerika arimo akurikiranwa ni ukuvuga ngo baherere ku muperezida wabo wanashyizeho byumvikana wanashyizeho abacamanza batatu muri abo batandatu urumva ko muri manda ye imwe yabonye navuga amahirwe adasanzwe yo gushyiraho abacamanza batatu mu rukiko rw'ikirenga ni icyemezo rero navuga gishingiye mu by'ukuri ku ntekerezo y'abarepubulikani ariko se iki icyemezo cyafashwe kireba abakuru ba leta zunze ubumwe za amerika ntabwo gishobora guhungabanya demokarasi muri amerika nyirizina ndetse kikaba gishobora no kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga ngira ngo abakurikirana ibijyanye n'amatora ku ruhando rw'isi demokarasi isa nk'aho irimo ihura n'ibibazo hari inkubiri isa nk'aho iyo abantu batsimbaraye ku bintu bya kera iyo abantu batsimbaraye ku ntekerezo akenshi na kenshi abantu bavuga bati ni intekerezo zishaje noneho usanga rero ari byo navuga Donald Trump nawe nk'ishyaka ry'abarepublikani arimo gushyira imbere ariko noneho n'aba abacamanza batandatu mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze amerika mu bacamanza icyenda abo bose nabo bashyigikiye ibyo bitekerezo umuntu yavuga nyine akenshi bikunze kwitwa ko ari ibitekerezo by'ubutagondwa ngira ngo murabibona muhereye ku matora arimo kuba mu bufaransa ubu ngubu niyo nkubiri abo bantu nyine b'abakonsabativu b'abakonserivateri nibo ari imbere demokarasi irimo irasa nk'aho igeze mu kona ridasanzwe kubera ko nk'iki cyemezo ubwacyo navuga ko kibangamiye demokarasi mu buryo bweruye bweruye ku buryo gishyizwe mu bikorwa imyaka iri imbere byazaba ikibazo cyane cyane gikomeye kuri demokarasi bibaye ikibazo hano muri leta zunze za amerika kuri demokarasi aricyo gihugu twavuga ngo nicyo gihugu ntangarugero muri demokarasi ku isi ubwo urumva ibihugu bisigaye cyane cyane nk'ibihugu byo muri afurika muri aziya latin america byahura n'ibibazo cyane ndavuga abaturage bahura n'ibibazo mu guhora bahanganye na za leta nyine z'ibitugu ni ukuvuga ko icyo abanyamerika bavuga amagingwa ya batinya ni uko ubutegetsi bwabo nabwo bwazamera nk'ubutegetsi bw'igitugu nk'uko bivuga bugaragara ku yindi migabane y'isi ngira ngo ni naho Donald Trump ashaka kubishyira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nkeka yuko aramutse agize amahirwe byite gutyo agatsinda uyu mwaka umwaka utaha ibyo yatangira byaba bimeze neza neza nk'intwaro nyine ubutegetsi bw'igitugu nk'uko tubibona hirya no hino ku isi ni ukuvuga ngo kuba noneho iki cyemezo urukiko rwafashe rumuhesha uburenganzira kuko urugero reka ntange urugero kugira ngo byumvikane gatoya ni ukuvuga ngo mu cyemezo bafashe baravuga bati hari aho Donald Trump yasabye umukuru guverineri w'intara wa leta ya Georgia aramubwira ati ndashaka amajwi ibihumbi cumi na bingahe kugira ngo ngumve ku butegetsi yanshakire icyo ngicyo muri iki cyemezo bafashe byagaragaye yuko atari icyaha yahanirwa mu mategeko profesor Omar Harfan impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe kuba mwatumiye ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubyinana na mukeba ntahumbya umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana